turashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru y'ukuru n'umugoroba mugiye gushikirizwa na jodiana nininahazwe mu burundi uwuserukira onu muri ico gihugu avuga ko hari imigambi myinshi itaja mu ngiro kubera ukubura abahinga bayirangura canke bayikurikirana ku ruhande rwa leta hari n'igihe nibaza nti mbega hoho bazoheza bavyandike gute kugira ngo bashobore gukora raporo yumvikana twebwe nk'abashinga amateka ingorane turazibona ikibazo c'amakompeta kirahari gikomeye
uyu ni daniel gelase ndabirabe ni umukuru w'inama nshingamateka y'u burundi ahasigura muri make ko ikibazo c'ubuhinga arico cateye ikibazo onu ivuga ku migambi itandukanye y'uburundi abantu baba ba mirongo ibiri nibo bamaze kumenyekana ko baraye bahitanywe n'amasasu yamijaguwe n'umuntu yitwaje inkoho mu bibanza bitatu vyo mu gisagara ca lewiston kiri muri leta ya maine iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa amerika uburusiya bwakoranye ibiganiro n'abaserukira umurwi wa hamas ugenzura intara ya gaza n'abaserukira igihugu ca irani cagirizwa gushigikira uwo murwi wa hamas ubandanya guhangana na israel ikigo maison shalom catangujwe n'umupfasoni maragarita barankitse kikaba gikorera mu gisata c'impunzi mu rwanda kiriko kirahimbaza imyaka mirongo itatu kimaze idyo ni idyo yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye ni mukanyisase mube hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika uburusiya bwatangaje ko bwagiranye ibiganiro n'abaserukira umurwi wa hamas ugenzura intara ya gaza hamwe n'abaserukira igihugu ca irani ico gihugu ca irani kiragirizwa kuba gifasha hamas fide niyo ngabo atubwira ibindi kuri ivyo biganiro vyabereye ku murwa mukuru w'uburusiya moscow umuvugizi w'ubwo bushikiranganji mariya zakarova yavuze ko icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa iran ali bageri kan ari ku mugwa mukuru moscou yemeje kandi amakuru avuga ko abaserukira umugwi hamas nabo nyene bari moscou itororokanizo ry'amakuru ryo mu burusiya ra ryatangaje ko abu marzuk umunywanyi akomeye w'umugwi hamas yari mu bagize urugendo ku mugwa mukuru w'uburusiya moscou uburusiya bufitaniye imigenderanire n'ibihugu bifise uruhara rukomeye mu bibera mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi harimwo israel iran ubutegetsi bw'abanyapalestina n'umugwi hamas abategetsi b'uburusiya baravuze inshuro zitari nke ko ibibazo biriko biba muri iki gihe muri ako karere vyatumwe n'uko imigambi ya politike ya amerika muri iyo ntara yananiwe kugira ico ishitseko basavye ko haba agahengwe mu ntambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas nuko ibiganiro bigenewe gutora inyishu iciye mu mahoro bisubira kubandanya leta zunze ubumwe za Amerika ifata Hamas nk'umugwi w'iterabwoba Fidel Niyongabo urakenuye tukivuga ivy'intambara ya Israel na Hamas igisirikare ca Israel cavuze ko cagavye ibitero ku butaka bw'intara ya Gaza uno munsi kuwa kane ejo ni mukankusi nivyaje kutubwira ingabo za isirayeli idf zavuze ko amatanki yazo n'abasirikare barwanira ku butaka bakubise mu bice byinshi by'abakoresha iterabwoba ibikorwa remezo n'ahari amatanki yo kwirinda misiri izo ngabo zavuze ko operasiyo yakozwe ari uburyo bwo gutegura ibizakorwa mu rugamba ruzakurikira abayobozi ba isirayeli barahiriye gukora ku buryo hamasi itazashobora kongera kugaba ibitero bihunga abanyisirayeli nyuma y'igitero cyo ku itariki ya karindwi ukwezi kwa cumi cy'umutwe w'abarwanyi cyahitanye abantu bagera mu gihumbi na magana ane minisitiri w'intebe wa isirayeli benjamin netanyahu yagize ati
nitwinjira muri gaza mu rugamba rukomeje abicanyi bazishyura bingana n'ibyo bakoze abakoze amarorerwa ba hamasi na isis nongeye guhamagarira abatuye muri gaza batabifitemo uruhare kuhava bakajya mu majyepfo y'intara ya gaza perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kuri wa gatatu yumvikanishije ko ashyigikiye igisa n'intego iri kure icyifuzo kimaze igihe kirekire cya amerika cyo kubona leta ebyiri zitandukanye zigenga leta y'abanyayisirayeli n'iy'abanyepalestina biden mu kiganiro n'abanyamakuru kuri perezidansi ya amerika ari kumwe na minisitiri w'intebe wa australia yavuze ko uko abanyepalestina bashaka kubaho bidakwiye kwirengagizwa abanyayisirayeli n'abanyepalestina bakwiye kubana baturanye mu mahoro no mu cyubahiro cya muntu yagize ati
isirayeli ifite uburenganzira kandi nakongeraho inshingano zo gusubiza ibikorwa by'abunyamaswa bikorewe abaturage babo kandi tuzakora ku buryo isirayeli ibona ibyo ikeneye mu kwirwanaho kuri abo bakoresha iterabwoba ibyo ndabyijeje tugomba kandi kwibuka ko hamasi idahagarariye reka nongere mbivuge hamasi ntihagarariye abenshi mu baturage ba palesitina mu ntara ya gaza cyangwa ahandi hamasi yihishe inyuma y'abasivili b'abanyepalestine kandi biragayitse ntabwo bitangaje ni ubugwari
biden yanumvikanishije impungenge ku mutekano w'abantu barenga magana abiri bagizwe ingwate bamwe muri bo bikekwa ko ari abanyamerika bafashwe na hamasi mu gitero cyo ku itariki ya karindwi y'uku kwezi kwa cumi hamasi yarekuye bane mu bo yari yagize ingwate muri iyi minsi ishize umunyamerikakazi n'umukobwa we hamwe n'abandi bagore babiri bakuze b'abanyayisirayeli cyakora deparitoma ya leta y'amerika mu itangazo yaburiye ko gutuma abandi barekurwa bitazoroha leta zunze ubumwe za amerika ifata hamasi nk'umutwe w'iterabwoba
ejo rya amerika turabandanya n'amakuru hirya n'ino ku isi tuyabandanirize ku mugabane wa afurika sentare nkuru ya nigeria yavuze ko perezida bola tinubu yatsinze amatora ingingo yose sentare ikuriye inkoni ku gishitsi abakandida babiri bari barahiganywe na tinubu bakitwara banka intsinzi yiwe ejo ni mukankusi aragarutse iki cyemezo kizaha tinubu inshingano zisobanutse zo kuyobora nigeria ihanganye n'ibibazo bitandukanye harimo ibiciro byazamutse ibura ry'amadovize n'ifaranga ry'igihugu nayira ryatakaje agaciro umutekano muke ahantu henshi n'ubujura bwa peteroli urubanza rwaciwe n'abacamanza barindwi b'urukiko rw'ikirenga ni umwanzuro udakuka uje ukurikira ibyagiye biboneka mu matora ya perezida yagiye atangwaho ibirego mu rukiko nta n'umwe mu bagerageje guhindura amajwi biciye mu nkiko wagize icyo ageraho atiku abubakar w'ishyaka peoples democratic party na peter obi wa labour party baje ku mwanya wa kabiri n'uwa gatatu gusa banze amajwi yavuye mu ibarura basaba ko intsinzi ya tinubu igirwa imfabusa
ejo ni mukankusi urakoze tuve aho muri nigeria duca tuja muri etiyopiya aho umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu abi ahmed yavuze ko ata migambi igihugu ciwe gifise yo gutera ikindi gihugu kandi ko igihugu ci aramutswa kitazokwigera giharanira inyungu zaco biciye mu ngwano n'inkuru n'ubundi dushikirizwa um, na mugenzi wacu fidel niyongabo
Abiy Ahmed yabitangaje iminsi mike y'inyuma y'ijambo yashikirije ryatumye haba impungenge ko igihugu ciwe gishobora kugerageza kumvisha abantu ko gifise uburenganzira ku kiyaga gitukura. Mu ijambo yashikirije ku itariki 13 y'uku kwezi kw'icumi, Abiy Ahmed yatangaje ko kubaho kwa Ethiopia nk'igihugu bifitaniye isano n'ikiyaga gitukura. Yavuze ko igihugu ciwe gikeneye ikivuko kandi ko amahoro mu karere ko mu ihembe rya Afurika azofatira ku vyerekeye gusangira inyungu hagati ya Ethiopia itegereye ibahari n'ibihugu bibanyi. Ethiopia ni igihugu kiza ubwa kabiri mu bihugu bifise abantu benshi cyane kurusha ibindi ku mugabane wa Afurika. Gifise abantu imiliyoni ijana na mirongo ibiri, kikaba kidashika ku kiyaga gitukura, imwe mu nzira zikomeye cyane mu vyerekeye ubudandaji ku isi mu bitandukanye n'ibihugu bibanyi vya Eritrea na Djibouti. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yavuze ko atifuza kwivanga mu bibazo vy'ibindi bihugu kandi ashaka ko ivyo asaba ko igihugu ciwe cogira ikivuko ku kiyaga gitukura vyoba mu mahoro. Yamara ijambo Abiy yashikirije imbere yaho ryateye impungenge bamwe mu bitegereza ibintu cyane cyane mu gihe bisa n'uko hari icuka kibi hagati y'igihugu ciwe na Eritrea
barakoze bagenzi bacu ku makuru hirya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya duca tubandaniriza mu gisagara ca lewiston kiri muri leta ya maine nongere kubaha ikaze abantu bababa mirongo ibiri nibo bamaze kumenyekana ko baraye bahitanywe n'amasasu yamijaguwe n'umuntu yitwaje inkoho mu bibanza bitatu vyo mu gisagara ca lewiston kiri muri leta ya maine iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa amerika igipolisi ntikirashobora kumenya imyidondoro y'abagera kuri cumi mu bahitanywe n'ico gitero mu kanya ibiro vya perezida wa amerika white house bivuze yuko hari kiri vyinshi vyo gukora kugira ngo uh, amerika ihangane n'ikibazo c'abantu abantu bakora ibitero by'inkoho abababa rero cumi na batanu niwe wakomerekeye muri ico gitero c'amasasu wagavye ico gitero ni umugabo w'imyaka mirongo ine mu kanya gaheze navuganye na Cassius Shirambere umurundi aba mu gisagara ca Lewiston ndamubaza icuka kihari hari ubwoba mu bantu abantu bose basabwe kuguma mu mazu bongera basabwa yuko uwogira amenya yoheza agatelefone akamenyesha igipolisi cyangwa izindi nzego zimwegereye icyo babonye kiteye amakenga kugeza ubu niko ibintu bimeze icyo gisagara cya lewiston ni igisagara kizwi cyane ko kibamo abarundi n'abanyarwanda aho ugeze amaso abarundi n'abanyarwanda n'abandi bava muri kariya karere bara amahoro iki gisagara cya lewiston aho dusanzwe tubaye hariho abarundi batari bake hariho n'abanyarwanda ndetse n'abandi bava mu bindi bihugu byo muri afurika kuva twumvise iyo nkuru mbi ejo baragerageje guhamagarana umwe wese aherereye tugerageza no kuvugana ducishije ku magurupe amwe amwe duhuriramo y'aho dushobora kuvuganira kugeza ubu nta makuru n'amwe y'uko hoba hariho umwe muri abo ndondaguye bava muri izo bihugu yoba yaraguye muri icyo gitero hanyuma mu gitondo tukivugana mwari mwatubwiye muti benshi babaye barabasaba kuguma mu buzi murimo kuko bataramenya uyu yakoze iryo bara ahari bashoboye kubarekura muratahuka batandukanye bari batubwiye ko twaguma ku kazi abari basanga bari ku kazi kuva ejo bongera batubwira yuko abari muhira baguma muhira kandi kugeza n'ubu niko bikiri ariko rero twari turindiriye yuko amakuru nyakuri tuyaronka aho twari turindiriye ijambo rya guverineri wa meni ariko ndarikurikirana muri uyu mwanya bandanije gusaba yuko abantu baguma mu mazu kandi ko baguma bagaragaza kuraba yuko cyo bobona giteye amakenga boheza bakakimenyesha kugira ngo nabo bifatikanye n'igipolisi bifatikanye n'izindi nzego mu kubandanya kurondera ujya muntu yakoze iryo bara gushika ino saha no kuvuga ko bataramutora gushika ino saha uwarashe bamuzi izina ko yitwa robert card akaba yahoze ari musirikare mu bareserivisi hanyuma akaba yarasangwa ari n'umwigisha yigisha gukoresha ibigwanisho bicira umuriro bamaze gufata amazina yiwiwe kumumenya n'amafoto hanyuma n'imodoka yari arimo ejo aho yariko ararasa aho yaciye ayitwara muri lisbonne bavuga ko ariho ashobora gusanzwe ariho yari asanzwe aba ico gisagara ca lisbonne naco agifatanye na lewisone ni urugendo rw'iminota ishobora gushuka nka cumi cyangwa cumi n'itanu kugeza ubu uye baracari ko baramurondera ariko bafise ayo ma information yose ndababwiye ariko kugeza ku isaha ntibaramutora Cassius Shirambere umurundi magaho mu gisagara ca Lewiston muri leta ya Maine twashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika nano makuru mudusangije murakoze cyane nawe ijwi ry'Amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego
ejo rya amerika nari nabicaye ku masonga nkitangura no makuru ikigo maison shalom gikorera mu gisata c'impunzi no gufasha abana batandukanye kiriko kirahimbaza imyaka mirongo itatu kimaze kivutse abagiciyemwo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ubu bakaba bamaze kugera mu bigero baganiriye n'ijwi rya amerika vyinshi kuri uwo muryango wabareze inkuru ya thierry ndayishimiye ari kigali mu rwanda imyaka mirongo itatu irarumanye ikigo mezo sharomu gitanguye kwakira abakigana kuva mu kwezi kwa cumi ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kane umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ubwo hari hatanguye ubwicanyi bushimikiye ahanini ku moko inyuma y'urupfu rwa perezida melchior ndadaye umupfasoni yashinze ico kigo akaba ari nawe akirongoye margerite barankitse ikiganiro cihariye yahaye ijwi rya amerika avuga ko mezo sharomu yayishinze mu ntumbero yo kurema urwaruka rushasha rw'abahutu n'abatutsi ruzorangwa n'urukundo rudahagaze ku bwoko muri kazoza abantu ntibahora babitegera cane cane igituma nagize mezo shalom ni ukuvuga ko jewe mu mutwe niyumviriye ngo ninagira ico kigo kirimo abana b'abahutu n'abatutsi nzoba nshoboye kugira urwaruka rushasha ruzokwanga urwango n'abakongo baraje n'abanyarwanda bandi bari ngaho n'abandi bavutse ku barabo ndababwira mwebwe mu rugwaruka rushasha abana nibo bahise mezo shalom uwo mukenyezi barankitse amenyesha kandi ko ico kigo atari irerero ry'imfubyi ahubwo ari umurima w'urukundo n'amahoro abariko baranyumviriza ndababwire ko mezo shalom itigeze iba irerero ry'imfubyi kuko benshi kubera bumva mezo biyumvira ngo ni inzu ikoraniririzwamwo abana oya nashyitse ndababwira mwebwe muzoba ako kanuma keza gatwara amahoro iyo mwavuka babiciye ababyeyi muhasubize amahoro ijwi rya amerika ryavuganye kandi na bamwe mu barundi batanguranye na mezo sharon mu ntara ya ruyigi mu burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu bamaze kwicirwa ababyeyi babo batubwira uko babayeho kuva ico gihe rizeti irakoze hamwe n'uwo bavukana umwe ari mu bana mirongo ibiri na batanu batanguranye n'ikigo mezo sharon yashize muri ico kigo afise imyaka ine kuri ubu akaba aba mu gihugu c'ububirigi avuga ko baronkejwe indero umubyeyi wese agomba guha abana biwe umwe mu bana barezwe na maison shalom icyambere nishimira kuri maison shalom l'esprit de se réinventer ni ukuvuga uh, kuva muri convention zisanzwe za ske une famille icyo umuryango uri ugakora umuryango w'iwawe ukoresheje urukundo uh, urukundo twaronse uh, mu ngene twarezwe ufise urukundo ukaba ufise n'ukwizera byose birashoboka rizete irakoze avuga kandi ko bagiye kumenya ibyababaye ko mu nyuma bahamaze igihe igihe ushikirwa n'ingorane nk'izo kuko nari mfite imyaka ine muri umunanje yari afite imyaka ibiri ubwo nyine ntitwari tuzi ibyatubayeko twagiye kumenya ibyatubayeko haciye imyaka shika itatu cyangwa itanu mugabo yuko ari imana yadukingiga kiduha umuntu ubwo nyine mugenzi we emeri emeri imana nawe yarezwe na mezo sharom ubu akaba ari nawe muyobozi arongoye ikigo mezo sharom gikorera mu rwanda avuga ko yigishijwe nawe gufasha abandi biturutse ku nyigisho bigishwa umunsi ku munsi avuga kandi ko hari akagemwe babibwemwo bategerezwa kubiba mu bandi icyambere kidasanzwe twize ako kagemwe n'urukundo urabona magi ntabana yabyaye biwe mu nda kujya tuvuga ngo umuntu yabyaye umwana wiwe yateye igise n'ibindi ako yaradukunze araturera bamwe baje bacitse amatwi abandi amazuru abandi iminwa abandi batagira amaboko batagira cepfo ca ruguru atazi iyo uvuye atazi ico urico atana hamwe muzinanye atazi nari nabi wanyu araturera ubwo rukundo ataco rufatiyeko ubwo rukundo ataco rupfana n'ibintu tumenyereye ko abantu bakundanira hano ku isi niyo nibwo butumwa budasanzwe bwa mezo sharon ku bijanye n'abibaza igituma mezo sharon ikorera mu rwanda gusa gushika ubu kandi hari n'izindi impunzi z'abarundi ziri hirya no hino mu bihugu bigize akarere na cane cane umupfasoni margarite barankitse abishura ko ari ikibazo ca politike kubera muzi imigenderanire ya uganda na tanzania iyo ugugeye mezo sharon si ikiboneka hacaboneka magi barankitse kandi murazi ko banciriye urubanza n'ubu ndacari kuba umutahe mpuzamakungu yuko noba nararondeye narimwo mu batembagaza intwaro ya sendedefte ikindi jwi rya amerika ryamubajije ni ikijanye no gusubira i burundi muri ivyo bikorwa vyo kuba hafi abana batandukanye bakeneye ubufasha barankitse avuga ko kubwiwe yonezerwa no gusubira kuharangurira ibikorwa vyiwe vy'urukundo igisabisho canje ca mbere nico gusambira uburundi bwanyibarutse kuko ni umuvyeyi wanje ni ukuvuga ndabakunda mburaho ndabakundira muri ngene ndabibabwira jewe nobwira imana nkataha ntwaye uwo mutima wo kubabaranira wo kugiriranira ikigongo wo kwigisha impuhwe ijambo riranga uwo munsi wo guhimbaza imyaka mirongo itatu mezo sharome maze margarite yabwiye abarundi bose na cane cane ko urukundo ruzokwama rutsinda ati nta na rimwe inabi izokwigera itsinda ikigo mezo sharome kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kikaba kiriko kirangurira imirimo yacu mu gihugu c'u rwanda bitewe n'intureka zabaye mu burundi benshi bagahunga igihugu mezo sharom ikaba iri kihimbariza iyo myaka mirongo itatu mu gihugu c'u rwanda aho iri kigendera n'impunzi mu makamba atandukanye zibamwo ubuyobozi bwa mezo sharom bwatumenyesheje ko abantu barenga ibihumbi mirongo itanu bamaze guca mu minwe z'ico kigo gusa ijwi rya amerika ntiyabashije kugenzura neza niba iki giti girarukuri thierrive ndayishimiye ijwi rya amerika kigali Thierry ndayishimiye tugukengurukire tukivuga rero ku makuru ajanye n'uburundi mu gihugu c'uburundi userukira onu avuga ko hari imigambi myinshi itabasha kuja mu ngiro kubera ukubura abahinga bayirangura canke bayikurikirana ku ruhande rwa leta abdu dieng yemeza ko mu gihe ikibazo c'imishahara uh, y'intica ntikize kitazoba kiratorerwa umuti bizokwama gutyo ibindi na eloge wirika neza akoresheje ijwi ry'amerika nairobi muri kenya abdugenge umuhuzabikorwa w'ibisata byose by'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu burundi avuga ko ari ikibazo gikomeye gitegerezwa gutorerwa umuti mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura yerekana ko oni ifasha uburundi n'aho atabitigiriye iby'amafaranga yashoboye kuvuga akaba yamenyesheje ko imigambi myinshi itarangurwa na leta bitewe no kubura abakozi bashoboye kuyishyira mu ngiro
uyu munsi leta iratubwira iti ntitwashoboye kurangura iyi migambi kubera atabakozi babishoboye dufise jewe nababajije nti mushaka tubazanire abavuye mu bindi bihugu canke tugarukane abarundi banashoboye akazi cane rwose birenze bo muri diaspora kuko ni benshi mbega n'igiki gituma abarundi bagenda umuntu araraba aho akorera akabona ntashobora kuhaguma cyane cyane kubera ikibazo cy'imishahara nk'uko twabivuze ibi tuvuga ko tuzokarihiriza ubwenge abantu ego midatabanje tuzobikora ariko naho nyene ikibazo cy'imishahara kidatorewe umuti bazoca baduca mu myanya y'intoki
ingorane y'abakozi ba leta badafite ubumenyi ni ikibazo kiraje ishinga n'inama nshingamateka umukuru w'urwo rwego daniel gerard ndabirabe yemeza ko bituma haba gucerwa kw'ibintu byinshi n'amaraporo y'igihugu yemeza nk'akarorero ko mu itegurwa ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane rwabaye urw'abaha kandi hari hitwa ko hari abahinga babunyoye yabivuze kuri uyu wa gatatu igihe abashingamateka bariko babaza umushikiranganji w'ikigaga ca leta uko yakoresheje amahera mu mezi atatu aheze hari n'igihe nibaza ni mbega hoho bazoheza bavyandike gute kugira ngo bashobore gukora raporo yumvikana twebwe nk'abashinga amateka ingorane turazibona ikibazo cy'amakompiyuta kirahari gikomeye kuko twarabibonye ejo bundi mu bintu bijanye na budget programme 2023-2024 harabonetse amalakune menshi mu bintu bijanye n'amakompetansi bari bakoranije abantu bashobora kuba bafise ubuhinga muri bijanye na bije porogaramu kugira ngo bishobore gukorwa ariko bari imparugwa umuntu agaca yibaza none umuntu agiye kureba mu maminisiteri mu masegitoriyeri yose iki kibazo kiri uko n'ayandi marotara zose ikibazo cy'abakozi ba leta baje gukora hanze y'u Burundi kimaze iminsi kivugwa rwose cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu muganga Vincent Ndayizigamiye atwara syndicat SNAPS y'abaganga yemeza ko umushahara w'intica ntikize ari wo utuma abaganga batabakomoka ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi amajana atanu ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda bamwe baja gukora mu bindi bihugu abandi bakaja gukora muri ya mashyirahamwe mvamakungu bita ONG abandi nabo bakaja mu bitaro by'abikorera utwabo ivyo bigatuma haba impfu nyinshi kandi twari ku rugero aho impfu nyinshi z'abana n'abagore bibakira kwa muganga zariko ziragabanuka kugwaruka aribo basubirira abaganga ntibasubira guhurumbira igisata c'ubuvuzi bigatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba jenga twari ibisata vyawe ni vyose mu burundi avuga ko atawobuza abantu cane cane abaganga kuja kurondera aho bohembwa neza kurusha akibutsa ko uburundi bufise abavuka gihugu b'incabwenge bari mu bindi bihugu
icyo ni ikibazo nkoramutima kuko gutakaza umuganga umwe byonyine simvuga mu burundi gusa ni muri afurika nzima n'ubugesera tubwirizwa kwiga ukuntu umuganga yize mu burundi atahava kuko ntawe uzomushyira ko ikiziriko ashatse kugenda azoshibuka nyene jewe nkorera oni hari umutahe munini w'abantu bize mu burundi ndababona mu bihugu byose njamwo mbega ubwenge bazi barashoboye pe mugabo ntibashobora gutaha ni ikibazo turiko turavugana na leta ariko kandi niyo izotubwira aho igwaye
ku byerekeye abaganga umuvugizi wa leta prosper ntarwamiye yatangaje mu minsi iheze ko hari ingingo zibiri zigiye gushyirwa mu ngiro zizotuma boroherezwa mu bijanye n'akazi harimo no kubatubwiriza agashahara kugira ntibagume baja hanze y'igihugu ubushomeri bwunyuwe n'ihagarikwa ry'imfashanyo y'ubumwe bwa buraya kuri leta y'uburundi hamwe n'ikibazo c'ubutunzi muri rusange mw'isi bwatumye abakiri bato batari bake bahunga igihugu bakaja mu bihugu by'akarere cane cane muri kenya gukora utuzi tubayabaye hisunzwe ibitigiriye amasoko y'ijwi ry'amerika yaribwiye mu gisata cy'amagara y'abantu abaganga barenga amajana abiri nibo bamaze kuja gukorera mu bihugu by'u Rwanda na Kenya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane Elonye Buri Kaneza ijwi ry'Amerika
Ijwi ry'Amerika dusuye gato mu vya Israel na Hamas, perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden yerekanye atarya umunwa ko ahangayikishijwe n'ingene abasivile b'abanyapalestina bariko bahura n'ingaruka z'intambara ibandanya hagati ya Israel n'umurwi wa Hamas. Perezida Biden yagarutse kuri iyo ntambara mu kiganiro n'abamenyeshamakuru yahuriyemwo n'umushikiranganji wa mbere wa Australia Anthony Albanese yari yagendeye leta zunze ubumwe za Amerika. Temistokle Mutijima atubwira ibindi kuri ino nkuru.
umukuru wa leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko akomeje guhangayikishwa n'ibitero by'abo yise abahezanguni b'abimukira bagaba ku banyapalestina mu karere ka sijorudaniya ibitero yasanishije no gusuka lisansi mu muriro agaruka ku masezerano yo mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu hagati ya isiraheli na palestina perezida biden yagize ati aya yari amasezerano amasezerano yagezweho kandi barimo gutera abanyapalestina ahantu bakwiriye kuba bigomba guhagarara bagomba kubiryozwa nk'uko byatangajwe na minisiteri y'ubuzima ya palestina abanyapalestina barenga ijana barishwe mu karere ka sijorudaniya mu bitero byo kwihorera iby'iyi minisiteri ivuga ko byakozwe n'abimukira b'abanyayisiraheli ndetse n'igisirikare cyayo kuva hamasi igabye igitero kuri isiraheli ku itariki ya karindwi y'uku kwezi kwa cumi ni igitero abategetsi ba isiraheli batangaje ko cyahitanye abantu igihumbi na magana ane abandi magana abiri bagatwarwa bunyago perezida biden ntiyigeze akomoza ku ruhare rw'igisirikare cya isiraheli mu rugombo rwo muri sijorudaniya nyuma y'ibitero bya hamasi minisitiri w'umutekano wa isiraheli itamar ben gvir umwimukira w'umuhezanguni uzwiho mu mateka gukoresha imvugo zihamagarira urwango ku barabu yatanze intwaro ku bimukira b'abanyayisiraheli muri sijorudaniya barimo benshi bari basanganwe intwaro zikomeye umutwe wa hamasi ugenzura umuhora wa gaza mu mpamvu watanze zawuteye kugaba ibitero ku basivili n'abasirikare ba isiraheli harimo n'imyaka myinshi isiraheli maze yarigaruriye akarere ka sijorudaniya minisiteri y'ubuzima igenzurwa na hamasi yatangaje ko ibitero byo kwihorera bya isiraheli bimaze guhitana abantu barenga ibihumbi bitanu muri gaza no kuvana mu byaba barenga miliyoni bahunze bubahiriza amategeko isiraheli yatanze yo kuva muri ako karere perezida biden yagaragaje gushidikanya kuri iyi mibare y'abapfuye ashidikanya ko abanyapalestina baba bavugisha ukuri umutegetsi mukuru mu biro bye yasobanuriye ijwi rya amerika ko perezida ashidikanya ku mibare itangazwa na hamasi bijyanye n'ubushobozi buke bw'impande zindi zo hanze y'iki kibazo bwo kuba zagenzura ibivugwa hakiyongeraho n'amateka iyo minisiteri ifite yo guhanika imibare y'abapfuye robert marco uyobora ishami rishinzwe ibibazo bya guverinoma mu nama ishinzwe umubano w'amerika na isilamu yibajije ku gushidikanya kwa perezida biden aganira n'ijwi rya amerika yagize ati ese byajyaga gutuma perezida yumva amerewe neza kuruta iyo aba ari abana igihumbi gusa bapfuye nubwo biri uko ariko amagambo perezida biden yatangaje niyo ya mbere agaragaza impuhwe ku banyapalestina mu buryo bwagutse kuva intambara yatangira yasobanuye icyerekezo cya nyuma y'intambara aho hamasi umutwe leta y'amerika yashyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi izasenywa ndetse akarere kakajya mu nzira y'igisubizo hagati ya leta zombi yashimangiye ko bikenewe ko isiraheli n'abaturanyi bayo b'ibihugu by'abarabu bumvikana mu nzira za diporomasi batirengagije n'ibisabwa na palestina aha kandi yavuze ko intambwe yari imaze kugerwaho mu kwinjiza isiraheli muri gahunda z'akarere ariyo yateye hamasi kugaba igitero ijambo ryo kuri uyu wa gatatu riragaragaza impinduka mu mvugo kuri bwana biden hashize iminsi mike umutwe wa hamasi ugabye ibitero mu ijambo rikomeye ryuje amarangamutima ryamagana uyu mutwe nk'ikibi kiruta ibindi perezida biden ntiyigeze avuga ku banyapalestina bapfuye nubwo ababarirwa mu magana bari bamaze kugwa mu bitero by'indege za isiraheli kuri gaza mu ijambo yavuze akiva mu ruzinduko rugufi rwo mu gihe cy'intambara yagiriye i Tel Aviv ku itariki ya makumyabiri asaba inkunga yo gushyigikira Isiraheli na Ukraine perezida Biden yavuze ko yashenguwe no gutakaza ubuzima kubabaje kw'abanyapalestina muri iyo nteruro ni naho yashyigikiye ibyatangazwaga na isiraheli ko atariyo yagize uruhare ku gitero cy'igisasu cyahitanye abasivili ku bitaro byo muri gaza abategetsi ba amerika banzuye ko isiraheli itagomba kugerekwaho iby'icyo gisasu cyarashwe ku bitaro mu gihe ibitero byo kwihimura bya isiraheli bikomeza ndetse birimo kugira ingaruka nyinshi ku basivili benshi muri gaza hakaba hari n'impungenge ko intambara yavaho itandukira uburasirazuba bwo hagati bwose hari ababona impinduka mu buryo biden afatamo iki kibazo abo barimo james zogby umuyobozi w'ikigo arab american institute uyu yabwiye ijwi rya amerika ko imvugo ya perezida iyi ntambara igitangira yari ibogamiye ku ruhande rumwe nta guca ku ruhande ku buryo ubutegetsi bwe butihaye umwanya wo kubisohokamo mu gihe byaba ngombwa icyakora uyu agasanga iyi mvugo ubwayo idahagije ku buryo hari impinduka mu kugaragaza impande zombi mu buryo bungana ahubwo isiraheli gifite uburenganzira busesuye
Themistokle Mutije murakoze no kure duce dusozerera hano makuru n'amakuru mwariko mushikirizwa na Diane Ninahazwe ndi muri studio ya gatanu ku Jwi Amerika yakoze Nadia Taha na Engineer Joe bafatikanije muhinga bw'ivyuma amakuru y'uno mugoroba yarahagarikiwe na Etienne Karekezi ekipe y'uno mugoroba tubifurije ijoro ryiza mubaye no mu vyanyu murarahajyana hatajyana harari umwansi